Iri ni Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turabaramukije nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kane itariki 9 z'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo.
Burundi is a state party of, of the ICC, and this very much could be a situation in which, uh, in which individuals, even leaders, could be held to account for, the, for these crimes. And very clearly, uh, that, uh, that will happen.
Uwo ni ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajejwe gukurikirana ivyaha vyo mu ngwano n'ivyaha bityoza agateka ka muntu Steven Rapp avuga ko hazoba inkurikizi zikomeye ku bakora ivyaha n'ubwicanyi mu Burundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayigarukako mu kanya. Reka yamara dutangure ku makuru avuga hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Alois Bigirimana waramutse neza Alois.
mwaramutse fidele amakuru tuyahere muri algeria perezida abdelaziz buteflika wa algeria yafashe ingingo z'igihugu kiri mu ntambara mu ntara ya gardaiya kuri uyu wa gatatu aho n'inyuma y'aho habereye ubwicanyi hagati y'abarabu n'abo bita ababerber ubwicanyi bwahitanye abantu mirongo ibiri na babiri muri iyi ndwi ikimenyeshamakuru cya leta ya algeria kimenyesha ko perezida buteflika yategetse ingabo za gisirikare n'igipolisi gufata ingingo zose zishoboka kugira bagarukane umutekano yasabye kandi minisitiri wa mbere gukora uko ashoboye kose kugira abajejwe kubahiriza amategeko banyarutse guhana abari inyuma y'ubwo bwicanyi abwira kandi abategetsi bo muri ako karere guteza imbere mu by'ubutunzi n'iby'imibano kugira ubuzima busubire nk'uko bwahora imbere muri somaliya abasirikare bashika ibihumbi bitatu b'abanya etiyopiya kuri wa mbere barinjiye muri somaliya guhangana na wa mugwi al-shababu nk'uko ababa muri ako karere ko mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya gedo babivuga ngo izo nteko zinjiye n'ibiduga by'intambara abategetsi bo muri iyo ntara babwijwe rya amerika ko izo nteko zinjiye kugaba ibitero mu turere twigenzurwa n'umugwi al-shababu harimwo n'igisagara cya bardere al-shababu waratakaje twinshi mu turere yari yarigaruriye muri somaliya ariko naho biruko ibandanya igaba ibitero mu duce dutandukanye kuri uyu wa kabiri uwo mugwi al-shababu waragavye igitero mu buraruko bushira ubuseruko bwa kenya gihitana abantu cumi na bane mwomenya kandi ko etiyopiya kiriko kirakorana n'ingabo za amisome z'ubumwe bwa afurika muri somaliya uburusiya bwaranse kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda na gatanu i Srebrenica mu gihe cy'intambara yo muri bosniya ko bwitwa ihonyabwoko aho hari mu nama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ibihugu bine mu bigize inama y'umutekano ari byo angola ubushinwa nigeria venezuela ntacyo byarivuze ko peter wilson aserukira ubwongereza muri oni yavuze ko ubwongereza bwababajwe n'iyo nyifato y'uburusiya ngo iyo nyifato y'uburusiya isuzuguye abantu bose bapfuye muri ubwo bwicanyi bw'i sebrenitsa akavuga ko uburusiya buzokwisigura ku miryango y'abantu ibihumbi umunani bishwe muri ubwo bwicanyi samantha power aserukira leta zunze ubumwe za amerika muri oni nawe ati uburusiya bushobora gukora ibyo bushaka nk'igihugu ntahegahezwa ariko ntibwemerewe kwirengagiza ukuri ati iyo nyifato y'uburusiya yerekanye ko bwikuye ku yandi makungu kandi ngo kutemera icyaha cy'ihonyabwoko ni ukuburizamwo umugambi wo gusubiza hamwe abantu ku bijyanye na bya biganiro biriko biraba ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda bya irane havugwa imibonano y'urutavana ko hagati y'intumwa z'abari muri ibyo biganiro intumwa za amerika na irani muri ibyo biganiro zabonanye mu kiringo cy'amasaha atatu kuri wa gatatu ivyene ariko habera ibyo biganiro kugira barabe ko botorera umuti ibyo badarahurizako nk'uko bimenyeshwa n'ubutegetsi bwa leta ya amerika sekreteri wa leta zunze ubumwe za amerika ajejwe vya energy ernest monize yabonanye na ali akbar saleh ajejwe ivya nucleaire inshuro zibiri mu kiringo c'amasaha atatu icegera ca sekreteri wa amerika ajejwe ivya politike wendy sherman akaba ari nawe arongoye intumwa za amerika nawe yabonanye n'icegera c'umushikiranganji wa irani n'imigenderanire abbas aragci ariko nta kimenyekana ku vyavuye muri iyo mibonano john kerry yabonanye kandi kuri wa gatatu n'intumwa ziserukira leta zunze ubumwe za amerika muri ivyo biganiro hano muri amerika umukuru w'igisagara ca baltimore muri leta ya maryland muri amerika yakuye mu mabanga kuri wa gatatu anthony bats yari arongoye igipolisi cyo muri icyo gisagara cya baltimore umukuru w'igisagara cya baltimore stephanie rawlings blake asohoye iyo ngingo bivanye n'ingene igipolisi cya baltimore cyitwaye ku rufu rwa wa mugabo w'umwirabure azwi ku izina rya grey aruka kwicwa mu kwezi guheze
urakoze Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho inyuma y'aho pasiteri jean wikindi akurikiranywe ibyaha by'ihonyabwoko n'ibyaha bityoza agateka ka muntu mu rwanda asabiye urwego rw'ubutungane rwasubiye sentare mpuzamakungu mpanabyaha yarusha gusubira gufata urubanza rwiwe ibibazo by'ikiguzi cy'abunganizi mu masentare bibandanya kumvikana cyane mu zarungitswe kuburanishwa mu rwanda pasiteri jean wikindi asaba arusha ko basubira gufata urubanza rwiwe ngo kuko asanga atabutungane azobonera mu rwanda ni inkuru ya eric bagira ubusa imigendekere y'imanza z'abakekwaho ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu mu rwanda bakuwe hanze baza kuburanishirizwaho bikekwa ko bakoreye ibyaha ikomeje kutavugwaho rumwe imvano nyamukuru irashingira ku kayabo k'amafaranga agenda kuri izi manza mu ntangiriro z'uyu mwaka nibwo abunganira pasiteri jean uwinkindi woherejwe n'urukiko mpuzamahanga mparabyaha rwa rusha batangiye gushwana na minisiteri y'ubutabera metre gatera gashabana na metre jean batiste niyibizi bagaragaza ko minisiteri y'ubutabera yasesha ubugira kabera amasezerano y'akazi mu buryo bavuga ko budasobanutse mu kiganiro n'itangazamakuru iyo minisiteri yatangaje ko aba banyamategeko badashaka gufasha uwo bunganira ahubwo ngo bahinduye urubanza nk'ubucuruzi mu mpapuro iyi minisiteri yagaragaje ko uru rubanza rugitangira kuburanishwa mu mizi rwatwaraga ibihumbi mirongo itatu ku isaha kuri buri umwe mu bunganizi ni amasezerano yaje guseswa ashyirwa kuri miliyoni imwe ku kwezi yose hamwe minisiteri y'ubutabera yabaruraga miliyoni zisaga mirongo inani z'amafaranga y'u rwanda yashyikirijwe metre gatera gashabana na mugenzi we jean batiste niyibizi ni amafaranga ariko aba banyamategeko batemera byarangiye baciwe amande angana n'ibihumbi magana atanu y'u rwanda bazira gutaba mu nama uwo bunganiraga no gusuzugura urukiko bahita basimbuzwa abandi b'abanyamategeko isakari hisha mu nda na joseph ngabonziza byageze aho urubanza ruburanishwa bunganizi ntaho bahurira n'uregwa abashinja ko bashyizweho ngo bahishire icyo yita amakosa ya minisiteri y'ubutabera ubu rubanza ruri mu maboko y'ubutabera bw'urugereko rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa rusha pasiteri jean uwinkindi yasabye urukiko gusubirana urubanza rwe kuko ngo asanga nta butabera azabona mu rwanda bwana richard muhumuza umushinjacyaha wa repubulika yabitubwiye mu cyumweru gishize uwinkindi yasabye urukiko rwasubirana urubanza rwe urukiko rwa rusha ko rwasubirana urubanza rwe avuga kubera impamvu zitandukanye zirimo ko yumva atabona ubutabera hano icyo urukiko rwakoze ruriya iriya nikiti kugira ngo urwego rwasimbuye hasi cyane ni ugushyiraho gahunda y'uko uw'inkindi yazumvwa iyo gahunda uko iteye bagiye batanga ibihe igihe uw'inkindi azahererwa umwunganira igihe iminsi ubushinjacyaha bushobora kuba bwatanga reponse yabwo igihe uw'inkindi yakora reakisiyo kuri reponse y'ubushinjacyaha gutyo gutyo gutyo haracyari igihe rero ntabwo nibuka neza ngira ngo bari ushobora kuba byaba nko mu kwezi kwa munani cyangwa kwa cyenda so ni ukuvuga ngo aho bigeze biri imbere y'urukiko ruzafata icyemezo igihe bazaburanishiriza ibyabaye ku rubanza rwa pasiteri jean unkindi ni nabyo biri kuba kuri bernard munyagishari nawe ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu nawe yoherejwe n'urukiko rwa rusha ictr metre jean batiste niyibizi na mugenzi we metre john hakizimana barasa n'abagiye gusohoka muri uru rubanza bagasimbuzwa metre Brice Bikutwa na metre Jeanne d'Arc Mutesi abanyamategeko ni metre niyibizi na mugenzi we barasaba miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi mu gihe minisiteri y'ubutabera yigena miliyoni 15 kuva urubanza rutangiye n'ubujurire bwavuka bwose kugeza rurangiye aya mafaranga kuri aba bunganizi ngo ni yanga aya nayo bwana Richard Muhumuza umushinjacyaha wa Repubulika yayavuzeho umuntu uhura na ziriya manza ku ruhande rutari urw'umwavoka uzareba amafaranga ahembwa mu gihe cy'umwaka sibyo mu gihe cy'umwaka uyagereranye n'urubanza rumwe uriya muntu ahemberwa nubwo uzambwira ko ari amafaranga ari make cyangwa ari menshi umushinjacyaha urwego rw'igihugu wenda ubura na zino manza ureba amafaranga ahembwa mu mwaka cyangwa se umukozi wa leta uri kuri iyo devo kandi wibuke ko mu mwaka abura n'izindi manza atari rumwe gusa ababurana muri uru rwego banga abunganizi bagenerwa n'urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko ku bushinjacyaha mu gihe bagaragaza ko nta bushobozi bwo kwiyishyurira ubwunganizi bagombye kwiburanira ntibiramenyekana niba nibikomeza uko biri bernard munyagishari nawe azafata umwanzuro wo gusaba urukiko mpuzamahanga rwarusha gusubirana urubanza rwe ibi bishobora kugira ingaruka zikomeye mu kudindiza ubutabera no gutera ibindi bihugu bigicumbikiye abakekwaho ibyaha bya jenoside guseta ibirenge mu kubohereza kuburanishirizwa mu rwanda ariko bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali tuve mu rwanda tuze mu burundi aho ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika steven rapp ajejwe gukurikirana ibyaha byo mu ngwano n'ibyaha bityoza agateka ka muntu avuga ko hazoba inkurikizi zikomeye ku bakora ibyaha n'ubwicanyi mu burundi ni mu kiganiro mugenzi wacu edi guhema yagiranye na ambasaderi rapp We're deeply concerned about what's happening in Burundi right now, and reports.
turatewe umutima uhagaze n'ibiriko birabera mu burundi aho amaraporo dushikira isaha ku isaha amenyesha ko abiyamaza umutekano baraswa izuba ryaka turatewe umutima uhagaze n'amabi ashobora gukorwa n'imisore y'imbonerakure turateye akamo dushimitse tumenyesha abo batuma babakokeza babategeka bakabaha ibirwanisho kandi bakabagomorera gukora ubwo bubisha ko bazobibazwa uburundi buri mu bihugu byateye igikumwe ku masezerano yashize ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha ibyo biri mu bituma uwo ari we wese harimo n'abategetsi bashobora kubazwa amabi bakoze ibyo bizotuma bishike mu gihe urwo rugero rw'ubwicanyi no gukugeza ubwicanyi byobandanya ni ngombwa ko iryo hohotera no kurasa abantu bari mu myiyerekano bari kumwe n'amategeko kandi abo mu mutekano bihagarara turi ko turabikurikiranira hafi naho ubushobozi bwo kugira ico dukoze muri iki gihe ngo tuhagarike ibyo bintu ari buke ikindi kintu kidutera umutima uhagaze nabo bariko baragarukana ibibazo by'amoko ikintu gikomeye cashizweho n'amasezerano ya Arusha ni ico kurandurana n'imizi iby'amacakubiri y'amoko twabonye mu Rwanda mu myaka iheze ukutavugana leta iriho ubu ntigufatiye ku moko guhagaze ku ngo za politike gusubira kuzura kabuze ni ugukina ikarata y'ubwoko nk'uko twabibonye mu rwanda muri kahise gukina iyo karata ni ibintu bishobora gutuma inganda zitikira ni ukwihenda cyane kandi birashobora gutera impanuka mbi kandi ni ubwicanyi nk'ubundi guhukeza abantu gukora ihonyabwoko birakurikiranwa kandi birahanwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha the law of every state.
ku yindi nkuru yerekeye uburundi umugambwe iprona waritwariye ejo ku munsi wa gatatu urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora mu burundi seni muri sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro umunyamabanga mukuru w'umugambwe iprona gasino sindimwo yamenyesheje ijwi rya amerika ko iprona yategerezwa kuronka intebe cumi na zibiri aho kuronka zibiri ngo hisunzwe ingingo ijana na mirongo itatu n'indwi y'ibwirizwa rigenga amatora nivyo mugenzi wacu tabita mukamusoni adushikiriza twe twarabyakiriye nk'abarundi barundi bose Eh, nk'uko bisanzwe bigenda seni irashikiriza eh, ibitigiri ifata kibanza mugabo twasanze eh, ingene yaharuye eh, ico bita resiyeje eh, twasanze yakoresheje igitigiri tutazi kuko muri eh, itegeko rigenga amatora mu kigabane c'ijana na mirongo itatu n'indwi biratomora neza ingene baharura eh, ibibanza vy'abashinga amateka nico gituma uno munsi twashoboye kwitwara muri sentare yubahiriza ibyigwa shingiro kugira ngo iturabire yuko eh, iryo tegeko rigikoreshwa canke ryahinduwe ku bwanyu mwari kuronka intebe zingahe Eh, bakoresheje iryo tegeko tuca turonka intebe cumi na zi- cumi na zibiri gaston sindimwo usanzwe uri umunyamabanga mukuru w'umugambwe ipona ngo mbega uyu munsi ko mwatanguye kwitwara mbega muzoja mu matora muri aya matora y'umukuru w'igihugu azo bitariki cumi na zitanu Eh, nibaza yuko turiko turaba urwo rubanza ingene rugenda hanyuma ibindi nta kibazo na kimwe tuzovyiga tubibanaye kuko mwarabonye ko kuwa mbere canke kuwa kungu mwarabonye ko twariko turabi- turabitegura neza Eh, n'ubundi nta gisiga ko tubitegura mu gihe sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itoborohereza ah, mwo kwemera ivyo vyatanzwe n'umugwi seni canke mubandanya n'ubundi muri muri muri muri twebwe twebwe twebwe turi wa sentare kandi turazi ko ikurikiza amategeko izosoma amategeko mbere mu kirundi biratomoye neza eh, yuko ingene bigenda bavuga bati vuga eh, igiharuro gikoreshwa mu kugabangana intebe gitorwa mu kugabura igitigiri c'amajwi yose y'abatoye mu ntara amajwi yose nicyo batashizemwo mu ntara kikagabugwa n'igitigiri cy'intebe z'abategekanijwe muri ayo matora mu ntara urumva rero yose ntayo bashize ko bafashe amajwi amajwi yabaye imfagusa n'amajwi yita nil zo bashizemo kugira ngo baharure icyo bita kosiyo kosiyo elegitoral mbega ibyo iyo babiharura ubwo n'iyindi migambwe nayo nyine ntizoca isanga hamwe n'abandi bakandida bose ntibazosanga barabibye nicyo bituma twosaba yuko babiharura kugira ngo imigambo yose yuzurizwe ku bwanyu rero ni uko seni yosubiramwo igikorwa cayo ibyo yatangaje ikabihindura seni yaraje gushikiriza igikorwa gishigajwe muri muri senta y'ubwizashingiro kuko niyo ishikiriza ikaraba ko ibyo byose byatunganijwe neza ndabakengurukiye gaston sindimwo murakoze cyane rwose inyuma y'uko abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'akarere ko muri afurika mu buseruko bahuriye i dar es salaam kwihweza ibibazo biri mu burundi bagafata ingingo etienne karekezi yavuganye na ambasaderi jean marie vianney ndagijimana ku bwene yakiye izo ngingo ndasanga ibyavuzwe n'abayobozi b'ibihugu byo mu karere k'iwacu ari ibintu bijyanye n'ubwitonzi kandi bigaragaza ko koko bashaka ko mu gihugu haba amahoro ntabwo bazanye pozisiyo y'agashoza ntambara ahubwo baravuga bati muri abavandimwe mw'iyi gihe amatora azabe ariko abe umwuka umeze neza cyane cyane ko hagati aho hari n'ibindi bigenda bigaragara ko nubwo havugwa ngo haba hari fdr ariko hari abandi muri iyi minsi bavuze bati rwose noneho tugiye gushoza intambara abo ntabwo wenda abayobozi bo muri east africa bari bakamenya ko ibyo byabaye ariko muvuga abantu abayobozi ba gisirikare bariya bashatse gukora kudeta bavuga bati ni hahandi n'ubundi tugiye guteza intambara kandi tuzavanaho ubutegetsi ubwo rero nkeka ko iki gihe wenda cyazatanga umwanya wo kugira ngo ibyo byose babyige aho gukomeza gutsimbarara ngo fdr cyangwa abandi bashyiramo n'ibyo bibazo byose nabyo byigwe mu karere kandi no mu gihugu hari ibihugu by'ibihangange harimo na leta zunze ubumwe za amerika hari umuryango w'abibumbye basabye ko perezida Pierre Nkurunziza atakwiyamamariza manda ya gatatu bivuga ko cyangwa bavuga ko binyuranije n'amategeko n'amasezerano ya arusha abarundi basinye ndetse n'itegeko nshinga musuzume kiriya cyemezo cyangwa biriya byifuzo bya afurika y'uburasirazuba abayobozi b'akariya karere bahagaze he nkeka ko abayobozi bo mu karere bo babona ukuri kwibera mu burundi kandi bagashyiramo no kubaha no kubaha abayobozi b'icyo gihugu n'abarundi muri rusange kuko sinumva impamvu ngewe nubwo bishoboka ko baba bazi amategeko y'ibihugu byacu kuturusha ariko simbona impamvu abanyamerika cyangwa ibindi bihugu bikomeye byaturusha kumenya amategeko bikarusha n'abayobozi b'ibihugu duturanye amategeko agenga ibihugu byacu bashobora kuba barabitekereje bafite n'izindi mpamvu bafite n'inyungu ariko nkeka ko abanyafurika rimwe na rimwe bagomba kujya baha priorite abaturanyi n'ibihugu by'inshuti mwe muragira muti abarundi bakwiye gutega amatwi abayobozi ba afurika y'uburasirazuba ariko imbere mu burundi abanyapolitiki ku mpande zinyuranye zirebwa n'ikibazo cy'amatora mu burundi bakemanze iriya minsi cumi n'itanu abakuru ba afurika y'uburasirazuba bavuze ko amatora ya perezida yasubikwaho bakemanga kandi n'ishyirwaho ry'umuhuza mukuru ku bibazo by'uburundi perezida wa uganda yoweri museveni mwe murasa naho atari ko mubibona harimo ingorane zikubye ziraboshye harimo ingorane ziboshye cyane kuko si ukuvugira ubutegetsi buriho kuko ntaho mpuriye nabwo ariko ababurwanya baravuga bati ntabwo dushaka ko perezida yiyamamaza ntabwo dushaka amatora akozwe muri iki gihe noneho amatora yakwigizwayo kugira ngo babone igihe cyo kwitegura bati nabyo ntabyo dushaka n'umuhuza bashyizeho nawe ntitumushaka ubwo rero urumva ibisigaye nyuma y'ibyabaye mu burundi nyuma ya tentative ya kudeta yabaye nyuma nanone y'abariya bamaze kuvuga abajenero bahungiye mu bihugu byo mu karere bavuga bati tugiye gutera urumva ko biragoye cyane kumva icyihishe inyuma y'ibyo byose nta bantu bakunda igihugu cyabo nk'abandi kandi bakunda demokarasi barabigaragaje ariko rero nkeka ko muri iki muri ibi bihe bikomeye icyatuma ibintu bigenda neza ni uko abarundi bose bagombye kwiyoroshya bakiyumanganya bagacisha make kugira ngo bahe umwanya ibiganiro no kumvikana no kumvikana cyane cyane kuko birenze aho byari bigiye kugera mu kwezi gushize wenda bata ihene n'ibiziriko nkeka ko bitaba ari byiza rero ndabashimiye cyane ambasaderi jean marie vianney Nagijimana tuvuganye ari mu bufaransa mwakoze cyane karekezi
nyihanije ngo ndamugaranire mu rupangu nanjye nkabifata mire negwesha none ndabiringa n'umwana wanje abayesha ndabirasha ibikome n'ubwose ibikane kiwe barampakije siwe tuzana mbonye aho nyuma barabara ndabirasha nyuma y'abagiye bahereka ibi bikombe narabasha ukuntu namubonye ukuntu mbonye atanu nabitayeho nkabona ukuntu abana babasiga ngatwe none gashaba abana bacu bariko baziriki muri izi mpari z'abanyepolitike oya natwebwe abavyeyi turakwiye gucunga abana bacu ntibegera izo ntureka ziriko zirabera gasha reka reka yo mbonyesha natweretse ngo biherereze tubone tuzoba tufisemo uruhara rubi
babyeyi namwe mwese mufise uruhara mu myerekano iyo ari yo yose ntawe ukwiye kwigira sinda bibazwa mu gufata ingingo zose zikingira umwana kuko ataruhara na rumwe afise mu matati tubaraba twigendera nk'uko natwe tutabyaye ladies and gentlemen save the children ako ni akabo mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground mu burundi ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike mugira mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu burundi abategetsi bo hejuru bariko barisamaza mu gihe amakungu n'ibihugu byo muri afurika yo hagati biriko biramuremera vyerekana n'imihungenge bifise mu vyerekeye amatati burimwo mu ntumbero yo gufasha guhagarika amatati yatumye abantu bihereza amabarabara ishirahamwe mpuzamakungu onu ryaragenye umunyasenegali abudulayi batiri nk'intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini asubiriye umunyalgeria said jenite leta y'uburundi yaramwase imura ko yaneguye amatora y'abashinga amateka yo kuri uyu wa 29 z'ukwezi kwa gatandatu yabaye atagirimwe ubutungane kandi ari mu gipfungu cinshi uko kutumvikana n'amakungu kurashobora kunyuka mu gihe uburundi bugiye gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi perezida nkuru nziza abandanya yiyamamariza ikiringo cya gatatu mu gihe imigambwe batavuga rumwe yamaze kumenyesha ko itazokwitaba ayo matora kandi atabarorereza impuzamakungu azohagarika ayo matora agasuzuguro ka perezida nkuru nziza ku masezerano yarusha mu ngingo yayo y'ikiringo cya perezida katumye abantu batari bake bapfa abashika ibihumbi ijana mirongo ine na bine nabo bahungira mu bihugu bibanyi ubutunzi bwaratitutse bituma abantu miliyoni n'imiliyoni babaho nabi cyane iyo ngingo yo gutunganya amatora y'abashinga amateka kandi ibyangombwa biranga amatora yemewe na bose bidakwiye byatumye n'ibyahoha bihuhuka leta zunze ubumwe za amerika zifatanije n'ibihugu vya afurika ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'abatwara abakarere basaba perezida nkuru nziza ko yoshira ineza y'igihugu imbere y'inyungu ziwe n'amarongo ya politike akaja mu biganiro n'abo badasanga ivyiyumviro hamwe n'amashirahamwe atawe yegamiye kugira bigire hamwe inyishu y'ico kibazo gikomeye amatora y'umukuru w'igihugu yategerezwa kwigizwa inyuma gushika ivyankenerwa vy'amatora abaye mu mwidegemvyo mu butungane no mwituze bikwire kubera ibibazo by'umutekano vya politike bitera bitituka no gushaka kwe kwa leta y'u Burundi mu gutora inyishu y'ingorane bicima mu mwumvikano leta ya Amerika yarabaye irabangira ku migambi yo gufasha mu by'umutekano yahora ikorana n'u Burundi dufatiye ku bikorwa bigayitse igipolisi cyakoreye abari mu myiyerekano turabangiriye ku nyigisho mpuzamakungu mu gutunganya no mu gushyira mu ngiro iby'amategeko hamwe rero n'imenyerezo yo kurwanya imirwi y'iterabwoba twabangiriye kandi ku myimenyerezo ya gisirikare twategekanya gutanga ku gigusta cy'uburundi woranguwe n'ubushikiranganje bw'ikuvunabansi n'uwo tworanguye ku rugero rwa afurika mu guheraheza muri wa mugambi wo kugwiga ko uburundi bwoja muri wa mugwi w'ibihugu byo koroherezwa mu by'ubudandaji uriko urategurwa bitegekanijwe mu mugambi wo kunagura ubutunzi bwa afurika tuzobanza turabaho uburundi bugeze mu kudahohotera abanyagihugu ingene inzego z'igihugu zifashe hamwe n'ingene amategeko yubahirijwe
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize aya makuru
perezida butefurika wa algeria yafashe ingingo z'igihugu kiri mu ntambara ya gardiyari kuri uyu yafashe ingingo z'igihugu kiri mu ntambara mu ntara ya gardiyari kuri wa gatatu aho ni nyuma yaho habereye ubwicanyi hagati y'abarabu n'ababerbere ubwicanyi bwahitanye abantu mirongo ibiri na babiri muri indwi uburusiya bwaranse kwemeza ko ubwicanyi bwabaye mu mwaka wa mirongo icyenda na gatanu i sebrenitsa mu gihe cy'intambara yo muri bosniya bwitwa ihonyabwoko aho hari mu nama y'umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakunguni ibihugu bine mu bigize inama y'umutekano aribyo angola ubushinwa nigeria na venezuela ntacyo byarivuze ko hano muri amerika umukuru w'igisagara cya baltimore yo muri leta ya maryland yakuye mu mabanga kuri wa gatatu anthony batts yari arongoye igipolisi cyo muri icyo gisagara umukuru w'igisagara cya baltimore rolling blake asohoye iyo ngingo bivanye n'ingene igipolisi cya baltimore cyitwaye ku rupfu rwa wa mugabo w'umwirabure azwi ku izina rya grey yicigwa mu minwe y'igipolisi mu kwezi kwa kane kurangiye muri icyo gisagara ikiza cyakorera ngo ubu kirashobora gukingwa bidatwaye uburyo bwinshi bw'amafaranga nk'uko raporo yasohotse kuri wa munani kwezi kw'indwi ku bijyanye n'ubuganga bivuga ngo igeragezwa ry'urwo rucanco runyobwa mu kanwa ryerekanye ko kurwanya icyo kiza burundu bishobora kwihuta igeragezwa ry'urwo rucanco ryabereye mu gace k'igisagara cya daka cy'umugwa mukuru wa bangladesh agace kabamwo abantu benshi aho icyo kiza cyama cihaye inkumbi ku bijyanye na bya biganiro biri ko biraba ku bijyanye n'ibigwanisho ruhonyanganda bya irani havugwa imibonano y'urutavana ko hagati y'intumwa z'abari muri ibyo biganiro intumwa za amerika na irani muri ibyo biganiro zabonanye mu kiringo cy'amasaha atatu kuri wa gatatu ivyene ahariko habera ibyo biganiro kugira ngo barabe ko botorera umuti ibyo badahuriza ko muri somaliya naho abasirikare bashika ibihumbi bitatu babanya etiyopiya kuri wa mbere barinjiye muri somaliya guhangana na wa mugwi al-shababu nk'uko ababa mu karere ko mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya gedo babivuga ngo izo nteko zinjiye n'ibiduga by'intambara abategetsi bo muri iyo ntara barabyemeza
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye ngaha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya amerika
turabaramukije rwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika uguheba itabi byotuma ubuzima bw'abarinywa cyo kimwe n'ababa hafi n'imyotsi ataryo banywa bukingigwa kukaba nkako bwica abagera ku miliyoni zitandatu uko umwaka utashe ku isi nk'uko ishyirahamwe mpuzamakungu oms ryitaho amagara y'abantu ku isi rimenyesha naho abanywi b'itabi bagerageza kurireka atawubafashije ugufatwa mu mugongo ni nkenerwa hamwe n'uko benshi badatahura ingaruka zaryo ku magara ahandi ni uko kuriheba burundu bisaba ubuhinga nk'uko ikigo national institute for hip cyo muri leta zunze ubumwe za amerika kibivuga impanuro cyo kimwe n'imiti byoza imbere mu twigoro tw'abaganga ibyo byoduza ibitigiri c'abariheba gusumba ukwama bagabishwa gusa nk'uko national institute for hip kibandanya kibimenyesha ibihugu birihira abanyagihugu babyo mu bikorwa byo guheba itabi ntibiraba byinshi ibishika ku mirongo ibiri na kimwe ku isi ni kuvuga ibice cumi na bitanu ku ijana byonyine nibyo bigira ako kigoro nk'uko ishyirahamwe oms ribimenyesha ishingwa ry'urwego rucungera ibijyanye no kunywa itabi ryakozwe na oms muri ruhuhuma muri uno mwaka rigamije guhebesha abantu kunywa itabi uyu mugambi wemejwe n'ibihugu bishika ku ijana na mirongo umunani ni ukuvuga ibice mirongo icyenda ku ijana by'ababa ku isi nk'uko icyo gisata cya oni kibimenyesha iduzwa ry'amatagisi ku itabi ntiribonwa kumwe n'ibihugu byose impungenge z'amareta amwe amwe ni uko ryotuma amafaranga yinjira mu kigega agabanuka byongeye ryogwiza abaridandariza mu kinyegero tumenyeshe ko uguheba kunywa itabi kwa muntu atari igihamana ishyirahamwe american consult society ryemeza ko biva ku kugene yabyiteguriye cyo kimwe n'ivyiyemezo bikomeye byo kuriheba mu kiganiro cacu cuno munsi turabira hamwe ibijanye no guheba ukunywa itabi kuri mikro muri kumwe na jewe alain ive irankunda kaze mu kiganiro cacu ari naco rwanyukira mu kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara cya bujumbura mugenzanje joseline nduwayo arubaza ati uguheba itabi byungura iki amagara yacu ngizi inyishu bamuha burihebye ubuzima bwiwe buca bugenda neza uwahora arinwa nawe arihebye aragira isura nziza gusumba uko yahora amahaha atarononekara arashobora gusubira kugira ubuzima bwiza kuriheba ni byiza kuko uko usanga ahantu muri pumo hadahema neza hazaba ibyo iyo myose ariherera iyo urihebye urashobora gukira igituntu cyangwa esitoma
warinwa ukariheba mu minsi mike usanga amaso yahindutse n'umubiri ugahinduka bakafungura neza amagara akabandanya ntafutana nta bigwara byo kuzarakorororagira urihebye ushobora kuba wikingiye mu mubiri wawe iyo ibigwara bifatira mu mutima
kurya amenyo asa na jone arashobora guhinduka agasa neza
atari cyo gice mu mubiri nta na kimwe gihungura
igihugu cy'ubushinwa cyaratanguye gushyira mu ngiro amategeko abuza kunywa itabi muri uno mwaka inkuru tuhakura zitumenyesha ko abanyagihugu imiliyoni mirongo ibiri b'i beijing ku mugwa mukuru bazoba bakingiwe ukugenzura ishyirwa mu ngiro ryayo birafasha kuyubahiriza abagenduzi barenga ibihumbi nibo bakoreshwa mu gutoza amahadabu abatarayakurikiza mu bibanza bihuriramwo abantu benshi nk'uko inkuru ziva muri ico gihugu zibivuga abanyagihugu ubwabo boterera mu kugabanya ugukoresha itabi mu karere baherereyemwo mu gasagara ka vermont muri leta zunze ubumwe za amerika vyaciye mu gusukura ibibanza vy'amahuriro bigeramiwe n'itabi no gutegekanya inyigisho zisaba abadandaza baryo kuriheba kugira ngo twumve neza ibijanye no guheba itabi tega amatwi umwidondoro w'umunyagihugu yashoboye kuriheba clovis nzohabonayo aganira na mugenzanje joseline nduwayo jewe nitwa nzabonayo clovis nkaba mba mu nyakabiga mfite imyaka mirongo itatu n'ibiri ku kazi nkora nsanzwe ndi umushoferi elvis uri umwe mu bashoboye guheba kunywa itabi watubwira nyene wabigenjeje kugira ngo ushobore gushika kuri iyo ntambwe y'ukuriheba nari mfite imyaka mirongo ibiri n'ine kubera rero bansumba bansumbye n'imyaka y'akazi ukaca bampahaza barantuma itabi bantumye ateze kuza ndaridometse mu bibiri na cumi na kabiri niho ntitangwa kurwara muganga arambwira ati none uranywa itabi ndanywa itabi ati ndasanga ngwaye igituntu aca arambwira ati genda bitabi woba warihebye kimwe na kimwe canke byantwaye nk'amezi nk'abiri narashobora kunywa zibiri ku munsi canke zitatu rirya tabi naranywera umwanya umwe nkarirwa nkarizimya nkongera nkasubira nkarihongera nkasubira nkaridomeka kandi utarariheba wanywa iringana iki ku munsi nashobora kunywa isigarete mirongo ibiri ni iyihe nyifato wagize kugira ngo ushobore kubishikako neza ubutometse itabi turi kumwe n'abura umugenzi sindakubwira ngo umbise je ndakubisa jewe nyene nkagera nkicara hirya ni izihe ngorane wagize kugira ngo urinde ushika kuri iyo ntumbero y'ukuriheba naho nariheba uno munsi iminsi ibiri naca nsubira kuri rimwe kubera numva nsubiye kurishaka kandi niyo inzoga nateze guca nshaka itabi ni izihe ngorane wari umaze kugira bivuye kuri uko kunywa itabi ryinshi ku munsi sinigera ngira apeti yo kurya nja kwinywera inzoga nkinywa itabi kubera kudafungura nari nsigaye mpima ibiro mirongo ine n'indwi kandi narakunda gura utundi turwara giripe malariya ikintu cerekeye amahera nubwo unywa itabi nta mafaranga umuntu aza gusanga amahera amajana abiri canke ijana mu mufuko ni akahe kunguko ubona kuva ushoboye kuriheba nta kintu c'umutwe na kimwe ndasubira kurya jewe ubu napima ibiro mirongo itanu na bitandatu akazi karanyorohera uwo mwanya wo kuja kunywa itabi ndashobora kuvaho ndi nkagenda nkagura nk'ifanta nkayinwa iyo wumvise abatumura kotsi iruhande yawe ntushobora kumva ko agatima gakubise numva ko ntaciyumviro mfite cyo gutubira ngo ndome kitabi jewe ngo ndarinwe ugwaruka woruhanura iki je nobanura guheba ibintu byose biva mu mwotsi nivyo vyantu vya mbere biruhisha ntuta umwanya ngo ibintu vy'amarigara kubera ntushobora kuja mu mwirigara urebe kunywa itabi kurovisi mu buzima bwa minsi yose ukunda iki nkunda kuganira n'abantu gutembera n'abandi ndiko ndakora akazi kiwanje ntataha umuntu ariko aranyirukana ndumva ko bisa amahoro ndagukengurikiye kuri kano kanya umpaye ndagukengurukiye nawe
ukwiha itariki n'ikirangamisi ni ngombwa kugira ngo duhebe itabi burundu ivyo vyofasha kuvyitegurira neza nk'uko ishirahamwe american council society ribimenyesha ico tutokwibagira ni ukwiyegereza abadufasha akarorero ni umugwi dukoreramwo canke umugenzi yarihevye kandi yifuza kudufasha nk'uko iryo shirahamwe ribandanya ribivuga ishirahamwe oms risaba ko ingingo zimwe zitwara uburyo bwinshi kandi zifasha zoshirwa mu ngiro hamwe ni ukumenya uko ivyo kunywa itabi vyifashe no kubikingira ahandi ni ugufasha abantu kuriheba ukubigisha ingaruka mbi no gushimangira kubuza iyamamazwa ryayo kugira ngo twumve neza ibijyanye no guheba itabi tega amatwi ikiyago twagiriraniye n'urongoye igisata kijejwe ingwara ngendanwa zitandukira mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya ikiza ruhonyanganda sida muganga godefroy kamwe n'ubusa aganira na mugenzanje joseline nduwayo muganga godefroy kamwe n'ubusa ndabaramukije ndabaramukije namwe uguheba itabi muri kamere k'umuntu n'ikintu gishoboka yego birashoboka bivuye ku muntu ubonye yanywa itabi cyangwa ivuye kuri abantu umufasha haba abaganga canke abandi bantu baba hafi yiwe muri iyo ntumbero yo guhimiriza guheba itabi mu gisata kijeje kurwanya ingwara ngendane zitandukira mubona intabwe mugeze ko ishimishije igihugu cacu cateye igikumu ku masezerano mpuzamakungu ajeje kurwanya itabi dutora dutegura ibiganiro vyerekeye guhimiriza abanyagihugu ku vyerekeye ingaruka mbi terwa n'itabi eh, mu mashuri mato mato n'ayisumbuye hariho ivyo turiko turashiraho nico bita amakrebe skorere antitaba nkihayanishwa murabona ko amahingura itabi ivyo bintu atavyo agira ivyo byose rero ingingo twafashe kugira dushobore gukingira abenegihugu ikindi kintu gikuru twagize nico kuduza amatagisi iyo umuntu adugije itagisi tuvuye itabi ricarizimba hari abantu usanga nabone badasubiye kurinwa ni izihe ntambamyi muhura nazo muri ico gikorwa co guhimiriza guheba itabi nuko tubona yuko abanyagihugu bose bataramenya ingaruka mbi janye no kunywa itabi ishaka ni naco igihugu cateye igikumu mu bibiri na gatanu murabona baheze imyaka cumi tutaja mu ngiro ibyo byose biratuma tutaronka ingufu zikwiye mbega hari amategeko ahari ashobora guhana uri kwarenywera mu bandi nta tegeko rihari gushika uno munsi mugabo batwe ibintu cyo gumiriza ahantu usanga akirana abantu benshi n'umuntu agoma kuri nwa ubu urabona yuko banza agataramuka ku bijanye n'amahinguriro akora inyobwa hari aho usanga banditse ko akamenyetso kabuza abakiri bato mbega hari amatabi abujijwe ku bana bato rero ikintu cya mbere dushaka ni uko izo nyandiko ziriko zoba niniya kandi icyo nakubwira cyo muri iryo teko byerekeye gukingira abana biba byose muri izo ngingo twafashe harimo izibuza yuko umwana atashikana imyaka cumi n'umunani yonywa itabi cyangwa yoridandaza murafise ku mitumba imboneza zihimiriza kuri ayo mabi y'itabi iyo migwi ntirabaho mugabo abo twigishije bose baba ari abenegihugu bose bose barafasha bari mu shakiyago naho ibyo turaronka kugira tubigishe bose muganga godefroy kamwe n'ubusa ndabakengurukiye kuri kano kanya mu mpaye murakoze cyane neza
arakoze joseline kuri ayo majwi n'icyo kiyagwa dushikirije tumira amate gato mu kumviriza kano karirimbo kaduhanura kwitura muganga igihe cyose amagara yacu abangamiwe akindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe yemwe nshuti zanje nkunda nakindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa magara make akesha amajoro vyoba vyorikesheje muganga yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga ufite umusonga bibwire muganga uvunitse aho hose bibwire muganga yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa
twibutse abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwe rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye no guheba itabi rwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
nk'iyo umuntu ari mu bisi ariko aranywa itabi abo baba bari kumwe mu bisi nabo bibononera iki mu buzima wa muntu ariko aranywa itabi hafi y'abatariko barayinywa aba ariko arabicira ubuzima nicyo gituma ubu unye mu bihugu biteye imbere hari ibibanza kizira kikaziririzwa kunywa itabi kuko ari ibibanza muhurira n'abandi abandi batarinwa mbaza ndakwishura
kubera iki umuntu anyoye itabi rituma yibagira ibindi yari arimo itabi riri mu migwi y'ibiyaruraramutwe kenshi umuntu ayikunda avuga yuko iyo ayinyoye aronka amahoro nicyo gituma rero abantu bayinywa baheza bakumva yuko bayibuze babura amahoro mbaza ndakwishura
nashaka kubaza yuko itabi kubera ko baridandaza bazi ko ari bibi ryonona ubuzima bw'abantu nta gahato babashiramo ryo kurigura uwo arinywa niwe aheza akagenda kuyigura kandi muze murabe bijya batekezamo ajya amasigareti ariyo matabi usanga banditse ko yuko itabi ari uburozi itabi ryica rero ni ukuvuga ko na wa muntu arigurisha arabizi na wa muntu aza kurigura arabizi mbaza ndakwishura
abakenyezi twibungenze kubera iyo tugiye kwa muganga impanuro zijyanye n'amabi y'itabi kubera ko bataziduha ngo tuzumvirize nazo nyine iyo umuganga agukurikirana kubera imbanyi akwakiriye hari ibibazo bitandukanye akubaza rero uramutse ubimukundiye cyangwa ukavuga ko hari uwo ufise mubana ayinywa araheza gutegera impanuro zijanye ni- n'amabi y'itabi ku kibondo wibungenze eka no kuri wewe nyene rero n'aho batabivuga muri rusange umuganga amwakiriye baraza bakabiraba
rugamba rwa makinka yanjye
gwaruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga anita munyana kugira abaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
hariho abantu barinwa imyaka n'iyindi hama bagacishamo bakareba nk'umwaka arivye umwaka mu mubiri wiwe yisubiriza nka kera burya bavuga yuko imyaka uba umaze unywa itabi ari iyo none ubuzima bwawe uramutse ufashe ingingo ukayihagarika warakwiye kugira inguvu ntusube kuyinywa kuko uramutse usuye kuyinywa ni kwa kundi nyine uba uri kuronona ubuzima bwawe uba uri kuronona ibihimba bitandukanye by'umubiri
mbaza ndakwishura
nibyo n'ukuri muganga abashobora kuguha uburenganzira bwo kunywa itabi mu gihe woba ufise umubona hari umuti ujyanye n'ibyo kuvumuna murazi ko itabi ifise ingaruka mbi ku magara y'umuntu rero nta muganga yabyize yoheza agahanura umurwayi wiwe ngo nayinwe mbaza ndakwishura
hari nk'umuntu usanga anyoye inzoga aca ashaka itabi kandi ugasanga mu wundi mwanya ntatabanywa byoba biva kuki murazi ko inzoga nayo nyine iri mu bintu bituma umuntu ahindura imyifato hama ugasanga kuko abo bari kumwe bariko barayinywa biramutumye bimukwega nawe kuyinywa akayinywa muri uwo mwanya nyine ari muri ivyo bihe ni bya bindi tuvuga yuko wa mubiri uba uri mu bindi bintu ntuba uri wowe nyine mbaza ndakwishura
niyihe nyifato yohaba kugira umuntu ahebye itabi ntiyongere kongera kurisubira ugafata ingingo ukavuga uti jewe ndahevye itabi kuko uba uzi yuko iyo tabi rifise ibintu vyinshi bikabiranana mu mubiri wabo n'ingwano idasanzwe umuntu aba anyoye itabi ararikunda akanyoterwa iryo tabi murumva yuko atari ibintu bi- byoroshe hama ababa hafi yiwe ari umuryango bakamuba hafi bakamushigikira kugira bamworohereze muri ico kiringo aba yafashe ingingo yo guhagarika itabi
rugamba rwa makinka yanjye
ikiganiro ni kira ciju rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo urwaruka rwamutuye tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
nk'iyo umubyeyi afise imbanyi anyweye itabi bigirira ingaruka izihe ku mwana bari mu nda uwo muvyeyi arashobora kwibaruka umwana ataragera afise ibiro bikeya kuko ujya mwuka anywa uraheza ukaja muri ya mazi umwana atembereramo agaheza nawe akarinwa muri ubwo buryo nico gituma abavyeyi ba- n'itabi babahimiriza ko iyo bafise imbanyi bogerageza muri ajya mezi icenda boheba iryo tabi mbere bakabafasha nuko inyuma y'ayo mezi icenda iryo tabi batoheza ngo basubire kuyinywa mbaza ndakwishura
ko hari abantu bavuga ko itabi barinyohera zana umunezero ushobora kuduha umuco abantu bakunda kunywa itabi baravuga yuko iyo bafise ikibazo canke batabona inyishu bihutira kunywa itabi kugira baruhuke umutwe ariko ni ukwihenda mbaza ndakwishura
iyo umunyeshuri yiga akanywa itabi nta ngorane agira ku bijyanye n'ubwenge ubwenge ntaco bwuba ariko umubiri worononekara uraheza ukagwara za ngwara zikomeye nka kanseri canke ibindi izindi ngwara zikomeye kuko watoranguye itabi ukiri mutoya banyeshure muko muratwumviriza itabi si ryiza n'uwo mugenzi wanyu mubonye ariko arayinywa mumufashe arihebe mbaza ndakwishura
nashaka kubaza ko hoba hari imyaka abana bemerera koko bonywa itabi nta myaka yemerewe abana kunywa itabi eka n'abakuze nta myaka ihari ahubwo bagira inguvu kugira babahimirize bumve amabi ajyanywe no kunywa itabi na cyane cyane ukiri muto
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene tumira amate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kadusaba kwitura muganga igihe cose amagara yacu ageramiwe yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa ubonye amagara guhindutse wibuke ko aseseka ntayorwe yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa magara make akesha amajoro byoba byorikesheje muganga yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa umenetse umutwe bibwire muganga ufite umusonga bibwire muganga uvunitse aho hose bibwire muganga yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa
duhe ijambo abanywanyi bacu nziga amasabo wo muri komine kanyosha yatwakuye avuga ati nagomba mbaze ko ku bantu bifuza kwisiramuza bisaba amahera arongera akabaza ati umurwayi akurikiranwa gute gushika kire murakoze muganga anita munyana duhera inyishu uyu munywanyi imigambi y'igihugu y'ubushikiranganji bwitaho amagara y'abantu no kurwanya ikiza aho nyagana sida cyaritwararitse kiraraba yuko hagati y'ibihumbi bibiri cumi na kabiri n'ibihumbi bibiri cumi na gatandatu yuko abantu bose batisiramuje ubasiramuza ku buntu na cyane cyane mu bitaro aho abaganga n'abaforoma bahawe inyigisho hama bagaheza bakabakurikirana gushika bakire rero wowe watubaje ikibazo uritura ibitaro biri hafi yawe ubaze neza bazoheza bak- baguhe umuco
turashimiye umunywanyi yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga anita munyana zamufashije nk'uko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutso ya ba sokuru uno munsi uvuga uti wima inkoko uwawe ntuyima akagomba
bikubwiye iki
hariho umuntu ashobora kujya gusaba indya ukazimwima ariko zigashobora guseseka bikubwiye iki
nyimba araje kugusaba nk'impuzu ukayimwima bikubwiye iki
nk'ubu uwawe araje akagusaba nk'ikintu ukakimwima umugabo umusumaje aragitwara ataco yagusaba arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira nshimire joseline nduwayo yafashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma jacqueline segahungu yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi ry'amerika mufise ico muterera canke mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri voa bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe arobase gmail akaburungu com canke mutwakure kuri mirongo indwi n'imwe amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani amajana atandatu na mirongo itatu na kabiri canke kuri mirongo indwi na zitandatu amajana icenda na mirongo ine amajana ane na mirongo itandatu kuri mikoro mwari kumwe na jewe alain ive irankunda ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
ndafise inshuti dahemuka aho zana ntacyo ku mutima akayagira ba mandati wanje ho n'amahirwe yesu kwamukizwe n'umuntu uko bukeye uko bwije niyo n'indwara mu zindi n'indwara itoroshe Soja nzoja ku gasozi ka kure Sabe mana isumba byose indemeshe Mbere nk'abandi ntiri nuntu ntirungurano Inshuti n'ikindi irahumuriza inshuti n'ikindi irahumuriza nyafise inshuti dahemuka ahozana ntayo ku mutima akayagira abandi ati wanje ho n'amahirwe Mm, oh, oh. kwisi uyo yameza amenyo umutima ukunda ukundishijwe n'uwo wakunze arakwihakana akakwirahira oh no no nzoja nzoja ku gasozi ka kure sabe imana isumba byose indemeshe mere nk'abandi biri nunu nirungurano inshuti n'ikindi irahumuriza inshuti n'ikindi irahumuriza ninde yohakana k'umukunzi ateza umutima usinzikaye ahari nunu hagasubira amahoro kukunzwi we buba bukeye n'amashamba yose abashuritse kutagira inshuti birababaza birababaza oh no no nzoja nzoja ku gasozi ka kure sabe imana